secular good evening my country people we don't carry our matter come we don carry our we come from campus veda of federal university of agriculture abeokuta inside the land of alabata we hope say we meet una well make we sharply greet ourselves as we always greet ourselves for the time we dey grateful for all of now, wey dey to us from obodo naija and for outside naija Gbesamen, Gbesamen, Gbesamen, yo, yo, yo. Really, thank you na, Thank you very much. My name never change na still na favourite girl Adebayo Zainab na dark skin girl na me be that na suppose don dey as una don dey hear the voice na suppose don sabi say na me make we sharparly run am as we dey always run now. make we first take this small matter before we go check am inside the story the first story wey dey my table this evening talk about dem ask with dem the next story wey we go dey look at this evening di governor elect of osun state e tok something wetin e tok we go sabi di last story we go dey look at dis knife for tori tori gbedu yarn say some prisoner for kuje prison wetin happen to the prisoner we go soon sabi make una dey follow me dey go before we go chuka inside the full matter. the first day area i yarn that time talk about asu dem federal government dem talk say dem go resume negotiation with asu dem this week wey we just enter we pray say e use e yield positive result o amen no, because no be last week wey festus keyamo talk say make parents dem gather themselves go dey beg asu make dem resume class and asu talk say dem no go resume any class until federal government talk with dem say dem no talk say make federal government fulfil all their demand o oh, but make dem call dem make dem sit make dem talk wetin dem get make dem sef reason am say shey na wetin dem fit accept or maybe be no be wetin dem go fit accept the strike don hit six months today we still dey house for over six months make federal university dey closed na wow na so we see nigeria may god help us may god sha save us the next thing wey we go look at this evening talk about the osun state governor-elect governor adeleke He talk say e go change osun state within within hundred days hmm. say make dem give am hundred days say e go turn everything around for osun state be like say one wan turn osun state to mega city <laughs> hey make e sha fulfil wetin e talk make you no do the opposite of wetin e dey talk make e fulfil am na the koko be that make make dem no be say dem go talk on that if dem reach there na their own pocket dem go dey fight for because na wetin carry nigeria reach where we reach be this na the person wey go reason our matter wey go put our matter our matter for mind na him we dey look for may god help us the last thing wey we go dey look at this evening talk about kuje prisoner wey escape they don see twenty-seven people dey capture for those people wey run away from the prison the thing be say this prisoner um, some of them dey be say as dem wan comot they go find something meaningful to do their life and you see some of them dem go dey scatter the country dem go dey steal dem go dey rob dem go dey do everything and no be their fault too na the way the country be but even if the country good small some people dey go still wan turn thousand and some people like i don like wetin i don talk dey go turn a new leaf dey go try do something meaningful for their life but they sha don capture twenty-seven of them and they still dey in look to capture the remaining pipo wey run away di remaining prisoner wey run comot from kuje prison na here we go stop for today my pipo before we comot how una dey feel with dis cold dis breeze too much o oh. ah dis breeze plenty my pipo no single pipo like us na we go dey feel am na we don marry or we get babe or we get boo na go dey enjoy am because the part of lagos wey i dey the breeze eh the kind breeze eh with the dust wey dey blow ah say god fear person now ah the breeze too much the breeze come dey blow with some sickness malaria typhoid ah make we sha dey dey make we dey go outside with our nose cover make we dey try to dey keep ourselves clean healthy and safe make god dey help all of us so na here we go stop for today my people i don talk na me na dey go dey lis ten to na na i go dey meet my name never change i still remain your favourite girl adebayo zainab till next time we go meet again make una take care of una sef and have a wonderful week ahead bye.